covid-19 don hit aso rock o almost all di presidential aides don test positive to di virus my pipo you are welcome to anoda episode of as e dey hot dis one na breaking news na ya bring come o you know as e dey hot mama na as e dey hot na so i dey drop am hmm. my pipo in case you never like abeg make just press the like say hey, eh, button there thank you beg make una subscribe so that you go support me May i dey keep giving you na hot gist as e dey hot now the gist wey dey now now now now be say just dey come out na fresh hot for inside oven na im bring am come say na outbreak of covid nineteen. you know say covid nineteen variant that omicron don dey dey around the world now no be nigeria alone and e don dey enter nigeria we know that say even some people dey test positive but the issue wey come be say dem come become outbreak of the covid nineteen for the nigeria seat of power wey be aso rock and even some presidential aid dey positive and when you talk say some presidential aid dey positive that means that their assistant their deputy o oh, their this and that o oh, even their family sef they fit don test positive so premium times don name those people wey we really know say dem dey affected and the first person wey dey on the list na the permanent secretary in the state house tijani umar mm -hmm. yes tijani umar and then we have the president ad camp adc yusuf dodo another person wey dey talk say e get positive for the uh, covid nineteen. na chief security officer cso aliyu musa and we get another person also wey dey part of the presidential aid dem tok say na di senior special assistant ssa to the president on media and publicity everybody know na garba shehu now the online newspaper talk say their results were confirmed positive during the week say na within the week na im dem positive for the what for the covid-19 dem also report say even the eh, oga patapata di minister for information and culture ogalai muhammad they talk say e dey affected say though daily trust wey be di newspaper wey carry am talk say di affected pipo no dey no affected very seriously with di virus because dey dey fully vaccinated in fact some pipo even don take di third booster dose now shehu di report quoted shehu wey dey talk say i have no confirmation of di cases of di oda pipo wey you mention but i na she dey talk am say i dey afflicted with di mild variant of di covid-19 i felt okay from di beginning maybe because i don take all di three jabs that's all di three eh, doses of di vaccine but right now i feel hundred percent in fact i just finish my hour long running exercise na wetin shehu talk. be that wey be di eh, senior special adviser or assistant to di president on media and publicity Now, the strange thing about this ailment be say even the scientists will say that you are okay. Right now, I'm still taking my prescriptions and isolating. I will get back for a retest to ascertain if the virus still dey there or if e don leave me. Na him talk and continue. He talk say thank you for your goodwill. Now the ramp up of testing, that's the testing uh, increase in the presidential filler dey in the wake of the Omicron variant wey dey talk say e eh, don dey around and the containment of the virus important and necessitated the development of a lot of people going for testing and in case they are tested positive make dem dey on isolation and make dem dey on treatment we remember say on some newspaper headlines dem show say president muhammadu buhari on tuesday received his covid nineteen booster of eh, eh, biotech vaccine as nigeria enta the fourth wave of corona disease coronavirus disease following five hundred percent increase in the number of cases in the past two weeks. In fact, uh, for CDC uh, eh, website, na im talk say on the twenty fourth of December twenty twenty one, one thousand three hundred and fifty six new cases dey confirmed and two deaths were recorded in Nigeria. You go see the breakdown of the states for the one wey I dey show you so and if you Google, make you check for more tori. Now, the First Lady uh, Aisha Buhari also directed all her staff members make dem go on leave until further notice and dem talk say na because of di covid nineteen virus and di variant and di way wey don dey di country na why she do dat so my pipo please ensure say you dey safe dat one dey very important even at dis festive period abeg ensure say all di safety covid nineteen safety precautions and guidelines wey dem tok say make we eh, dey observe make we try to dey observe dem no be for anything but for our own health because e important make we know say even dis covid nineteen wey pipo dey talk, some pipo go get am dem no go know some people go get am transmit to people dem no go know some people go get am transmit to people and by the time the people wey dem transmit to start to show the sign na dem especially di elderly ones di ones who dey immunocompromised those who dey on drugs like cancer drugs like hiv drugs dey go come down fast with di disease because their immune system no strong abeg if you think say you dey healthy abeg make una think of those ones wey no dey healthy all those old papa old mama all those young children all those people wey dey sick all those people wey dey take drugs either for one ailment or condition or the other please think about them make you use your face mask when you dey go out make you stay uh, ensure social distances ensure to prevent crowd in any form if you don reach ten more than ten in a room try ensure say you comot for there or do social distancing and make sure you wash your hand very well you know say cleanliness is what is is is next to godliness ensure say your environment dey safe even in this festive period no be by force make una go party if you feel say rice and chicken for your house make you drink am eat am drink water enjoy yourself Thank god say thank you than to go to party wey be free food and you go carry covid nineteen come house come infect everybody wey dey the house please ensure say you take fruit and vegetables to improve your immunity my people na wetin i get for una today hot matter breaking news be that one see you next time bye.